hello my beautiful country people. how una dey my people are dey greet una according to una time depending on where una for dey watch me o hmm. my country pipo o sapet edoche don call on queen may again my country people, dey fear of this court case my people, is the beginning of wisdom to the edoches my country people, o una know say hmm, yall edoche una go dey wonder say why be say you oledoche una never see you oledoche and judy austin for some time coming out to dance una know say like three days or four days ago na judy austin na come out alone to come dance People come dey ask judy austin say where you oledoche why is you oledoche not dancing with you because my country people una know say dis eh, yul edoche and judy austin they are fond of coming out to come dance together for social media now only judy austin i come out to come dance very rare unlike as it happened before so according to report when e be say reach us uh, we, they let us know say yul edochie no too feel good yul edochie dey feel very very depressed he's very very down to the extent that they don call sapet edochie Ça peut être déchets dont, dont they bear kwime again. No. He say he wan come Lagos come see Kwime so that dem go sit down really talk this whole thing say because the Edochie's family cannot afford to lose good woman like Queen May. They cannot afford to lose good woman like Queen May. My people now know say since when e be say Queen May hey God awa ah, o hey Now, wow queen may is making it big time o oh. when i say big time for this tinubu regime when it be say everywhere make kokoroko hey, wahaja everywhere make kokoroko This tinubu regime it has not been easy at all as me i dey tell una na fuel na one thousand two hundred so make una no hide the thing hard for this country When queen may just dey one corner dey cash out as in not only dey cash out residual income while sleeping money dey come na this kind hardworking woman nine person go go collect in place of eh, third hand woman hey that is eh the court case my people, na know say next month This is eh, september next month on the 15th on the 15th next month on the 15th na be the court matter na be the court case so the thing dey give yul edochie sleepless night wey dey say sleepless night yul edochie no get rest of mind again yul edochie did not have rest of mind Is restless over this whole thing dey say e don cry go meet him papa o e tok say papa papa na only you be the person wey be say go fit help me out of this whole thing him when e be say be your edoche know say him don mess up big time him don really mess up big time him no know say this thing go be like this. say make him papa come to him rescue make dem beg queen may for am o say na kpai im dey this one wen e be say im dey no be life again say nothing sweet am again for this life e say na now im don realize himself o oh, no say im don make mistake o oh. my people, according to gist wen e be say enter our ear dem say judy austin want to deceive am again want to tell am say come o oh, make we go pepper dem with dance make we go prepare them. make we dance na im eh, yul edochie shout give eh, judy austin say make judy austin go sit down for one corner say no be dance The one wey dey do am now no be to dance call the eye judy austin say all the dance wey be say we don dey dance how much the dance don give us you no hear say queen may dey for queen may eh, product land his thing only one person buy everything finish now they don send more product to dallas They want to do trade fair for dallas say whether weda yole doche eh, weda eh, judy austin head correct so say dimkpa when e be like am odegu like am day now yole doche don dey realize himself day you go carry man like me go for social media go dey dance he say judy i no blame you na him wey be say him dey do mumu dey do mumu mumu mumu dey follow in fact eh make in fact he no be small insult when he be say insult to the extent of say make thunder i no wan talk that one e dey see am so e say judy no dey shame dey tell am say eh say millie no worry let's go and dance and pepper dem which kind pepper wey you dey pepper person wey e be say e dey dey make money when e dey sleep na im wan pepper which kind pepper wan touch person when e be say e dey make money whether judy no know say money money answereth all things say e get di way be say queen may go take rich go take large eh dem no go be like human before where queen in fact queen may no even know whether dem dey exist again so my people, o oh, hmm They say Yul Edochie dey very, very moody, very moody. As this court case they approach, and don they think in life, say so like play like play. Im go come divorce Queen May. So im go come sign letter of divorce. Queen May go come go. Im go come dey marry this Judy when he be say e no they take life serious. Im go come dey marry him. Now so so play play they go come they play, no money for pocket. Now which kind life be this one? eh? life no balance o queen bee very hardworking woman always serious with her business now in leave am queen may leave am because of in in in sin when be say im commit even though sef say im commit the sin im don beg we may beg we may beg we may im no na say go take beg am now my people na know say yul edochie bin no gree for the court matter. He was begging Queen at the initial stage. They beg Queen May, they beg Queen May, no answer am. now you come look the whole thing, go no go. now it's okay. Wahala no dey. Na e come Kukuma say okay, e go Kukuma sign the divorce. Now, only for Yul edoche to reach court, go deny Judy as Judas as a, a, a peter take deny jesus for bible deny Deny judy wash im pontus pilate hand comot for judy hand say na skit dem they do ha but what a shame what a shame how can a woman so dey desperate to di extent of The man where be say you they claim say una love each other go deny you hands down for court ah Oh ó oh my, o go deny you hands down my people. of una they pray god make una pray say make una pikin una broda una pikin no jump, desperate woman like judy austin because na let god na know Waiting, the kind of otobokpo the kind kayamata wey e be say Jude don't use for dis Yul Edochie to the son of Yul Edochie forget himself. Now, when I know wetin they they remind Yul Edochie say, he don't read o oh, mama, He don't read o. Oh. My people, Now the Sakpa. Sakpa is not a respecter of person. Sakpa now go make man when he speak Queen's English, When Sakpa hold am, in English go get k leg yole edoche is in a very very tight corner to the extent of he don't cry o oh, go meet your papa o oh, he say make papa help eh, am say say this eh, the he say play play play play court case dey grand. he say no do no do queen may go come divorce am so he go come be a divorcee and you eh, una know say queen may no go rich grand. say he cannot just imagine queen may in the hands of another man. You cannot imagine Queen May, my people, frankly speaking. Frankly speaking, to, be frank and to be Cecilia, I want to let una know with my full share say, una see this yole Edochie, e love Queen May. Yes, but una forget say yole Edochie don't F up don don scatter yam don misbehave una see di love wey dey be say e get for quebec na genuine one but una see all dis thing wey be say e dey do with judy e no dey your ledoche mind e no dey your ledoche mind your ledoche mind na make e just go test judy austin make e just go test judy austin small na be this one when e be say e dey till today Now na e begin the test judy austin up to today when me and you dey so e no know say na trap now so e, e, e gbola take trap into into the whole situation so the situation wey be say dem dey so na situationship no be relationship you all ole edoche one at the see so na person when e be say it was family oriented When I forget this whole thing when we say they happen yul ledoche wasn't joke with his family before It's just that on a now, he go make he go make he go carry why judy austin Come on, go meet your wife na im judy austin set trap take catch him. The trap nova gree leave am now yul ledoche court case done dey approach o oh. just any moment from now court case go start and they go finalize everything You yool edoche come tell him. papa say for edoche family say nobody don divorce nobody don divorce o say why be say na im go divorce Neither they ask you ask yool edoche for edoche family who they marry two wife who they marry two wife so as me on at the talk now you yool edoche is seriously in pain seriously in pain to the extent of to the extent of im papa wey be sapet edoche don call queen may tell am say nwaanyị ọma nwaanyị ọma biko e dey beg queen may queen may now just dey look sapet edoche e know say im dey respect dis sapet edoche o but eh, eh, eh, queen may just dey look the whole situation He say wetin make sapet edoche dey beg am why e no beg im son make he leave judy or or better still beg im son make he dey with judy very well which one be this one wey be say one leg here one leg there how many times im go tell dem say im cannot be numbered polygamy no be be im thing He no dey against polygamy for pipo wey want to practice am but e dey against im faith as catholic now. In in in na communicant in dey take communion for church so how him go come take accept polygamy come deny jesus christ come stop to dey take receive communion because of eh, eh, eh, another person adultery and another person lifestyle when the person want to live who want to live any lifestyle make e live im lifestyle but make dem no drag am put into this whole thing how many times im go let dem know eh how many times This one no be matter of beg she cannot be part of part of dis uh, polygamy thing The the the the better they know it they should know peace that in wey be say be uh, queen may no amount of talk where we say they go talk where go fit cajole into this situation my people, when I see this thing where we say do she they do so i just believe say all dis regrets where we say dem dey regret na because of say the whole thing now don for press yiola edoche assuming say na yiola edoche dey make all this money wey be say we may dey make i no sure say sapet edoche go dey worried after all na see the way e take come out for the initial stage say eh king solomon marry plenty wife say e no dey against polygamy say polygamy dey for bible una see as ah, dis man take change overnight na that one na even surprise queen may ah ah no be the same man wey be say when judy austin carry the belle the first belle um sadike belle He know the way be say sapete edoche take quarrel yul edoche take quarrel take make peace na immediately when yul edoche go announce the whole thing, well what people don hear am to cover im pikin mess e dey tok say eh, I'm no dey against polygamy o polygamy dey for bible another thing i con give you all that strength When e wan go dey convince the children dem say make dem accept judy and entourage say dem go come join dem imagine the kaya matter really work o ah the kaya matter work i never see this kind one o i never see this type of oh. man go just open in him korokoro I go carry one jangwajan sick woman come home say you see make una accept her all of us go live in peace The woman body language e show say im e go fit live in peace person wey e be say e don go put asunder to wetin even god talk am for bible say whatever god has joined together let no man put asunder you no fear god judy judy ekwesi refuse to fear god now see the whole katakata wey e cause for family This effort when e be say sapete edoche take dey call queen may te de beg queen may te de tell queen may say e want to come see am make e put that effort on removing judy or better still put that effort make sure say You'll totally accept Judy because as for Queen May, she has moved on. Tete, Tete, Queen May don move on. Queen May is no longer in the same chapter with Yul Edochie and Judy Austin. Queen May don pass una, e don pass una. So my people, oh, according to report, the court case dey come up on the 15th of next month and the thing dey make you oledoche e no dey fit dey sleep o e dey dey restless o oh. The restlessness don dey too much e don dey be like say hey, dem go come begin dey put one blame for one person head say na im e carry matter go court but una dey here wey be say you oledoche start to dey misbehave so my pipo o oh, queen may say there's no retreat no surrender there's no going back there's no going back oh say so the earlier the edoches get this thing into their head the better for them because make all edoche marry the person when he be say e sabi kerewa and the person when he be say he get beautiful soul eh make he dey with her before before anybody go judge am make all edoche don stay with judy austin like ten years in fact ten years is too much make dem stay for good three years Then, if nothing happen make them not say nine im fault say as for this one wey be say dem dey so dem never say anything though. my people, a lot of people say judy ekwensu and yul edochie dem dey pass through hardship nobody go fit tell me say otherwise say because it is written all over their face now this court case my people. una know say this court case na if dem finally dissolve this whole marriage eh with queen may yool edoche wetin yool edoche go lose for dis life so only you lose marriage only you lose your career only you lose respect my people. na wow some people too do e mean say di kpekus na so e red reach hmm. god abeg o oh, my pipo so according to reports, o oh, as sapet edoche don try im best to reach out to queen and go no go The man don enter house so oh. the man say make yore edoche carry im cross make he carry im cross o say na im go use im hand carry judy come so make he manage the judy make two of them live together so my people, o oh, na the mata wey e dey ground be dat but sapet edoche is heartbroken e no dey happy say the family is about to lose queen may now queen may very hardworking woman The thing dey pepper queen may eh, sapet edoche for body e no dey make sapet edoche dey happy at all e don making him to be happy so my people oh, i will continue to dey bring update for now as time as things they unfold make una like make una share this video super thanks also join our membership una have a nice day bye